Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa jechuun kibxata galgala Koongireesii Ameerikaatti argamuudhaan haasawaa biyyoolessaa akka waggaa yookaan State of the Union dhageessisan. Haasaan kun pireezidaantiin biyyattii gannuma gannaan karoora mootummaasaa itti dubbatuu fi paartiin yaada kanaan falman illee yaada isaanii irratti kennatan. Haasawaa sun attamitti ilaaltan jechuudhaan Piroofeesarii Diinagdee Kata'an Mohaammed Daahiroo Daalaas Teeksaasitti Kolleejii Koolen irraa sagalee dubbise. Piroofeesar Mohaammed nama gannaa afur duratti seenata Ameerikaa godina Teeksaas ta'uuf dorgomanii gara sanatti deebine.
Babaroo Tole, State of the Union dubbii pirezidaantiin Ameerikaa waan gadaa isaa keessatti biyya hojjateef hojjechuuf deemu biyyatti himu. Adoo gara Piroofeesar Xaayiroon Mohaammed hin dabarre waan kan dursine isatti himne. Jigan haaraa irratti hedduu dubbatan. Bar hedduu astaanuu dubbachaa bahan. Bar durii durii waraqatuma irratti barreessanii. Barii tole raadiyoon fi televezyiiniin lafa dhufee jennaani amma suniin lallaban. Pireezidaantii Tiraamp illee waan durii hojjechaa baantanuu mirkaneeffate. Paartiin biyyi bulchitu akka biyyi bulchaan irratti wal dhaban illee yoo pireezidaantiin tokko dubbii akkana dubbachuuf ol seenu ulfinnaan yoo iyyifatan. Aadde Afyaayi pireezidaantii Ameerikaatti ol seenuu jira jedheetiin dubbata abbaan qabatee dhufuun. Akka kanaani koongireesiin Ameerikaa gammachuun simata dubbii baranaatiin pireezidaantii Tiraamp takkuma tokkummaa biyyaa labse warri yaadinni Meksikoo fi Ameerikaa jidduu dallaa jaaruu fi mormuun illee dubbiin tuqetti dubbii fiiddabre amaleeffatanii yoo pireezidaantiin manmarii dhufeetiin jedhu itti gaafatamtu manmarii Ameerikaatti dubbisiise yookaan ammoo dubbii jalqabsiise koongireesiitti meetiin pireezidaantii Tiraamp bara itti gaafatama irratti. Naansii Peeloosi itti gaafatamtuu mana marii Ameerikaatiin waan wal dhabanii fi sun birdabree dubbii fi dabre. Naansii Peeloosi mana marii Ameerikaatti itti gaafatamtuu nama pireezidaantii ta'uu fi sadeessoo jiru. Pireezidaantii Tiraamp dubbii baranaa ufumaan jalqabate.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Siyaasaan haaloo walti ba'uu hin malle siyaasaaf jenneetiin walirratti wadiduu hin mallee jedha pireezidaantii Tiraamp. Sunitti aanseenittiin waan mootummaan isa gadaa isaa keessatti biyyaa baay'ee dubbate.
There is nothing anywhere in the world that can compete with America.
Addunyaa keessatti wanni Ameerikaa dur dhaabachuu danda'u tokkolleen hin jirtu. Taatullee paartii Demookiraatii yaada pireezidaantii Tiraamp doolara biliyooni shaniitii fi miliyoon dhibba torbaatiin baqataa Ameerikaatti ofirraa dhowwuu fi dallaa jaarraa jedha. Paartiin Demookiraat faan hin fudhatu. Pireezidaantii Tiraamp ammoo.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Warri mana kana keessa jiru duri ee dallaa sun hin jaarraa jedhe fudhate. Taatullee takkuma dallaa dhugaa hin jaarre. Ani ammoo akkuma jedhe hin jaaraa jedhe. Waldhab kanaan biirooleen mootummaa guyyaa soddomii shaniitiif cufamaniitiin guyyaa kudhanii lamaatiin duubatan mallee yoo irratti waliin galiin cufamuu fa danda'an. Mani marii Ameerikaa nam dhibbi shan Koongireesiin Ameerikaa jechuun nam dhibbi shaniif soddomii shanii qaba. Kan keessa dhibbi tokko sanatti Ameerikaan man marii dhibba afuriif soddomii shan qabdi jechuudha. Pireezidaantii Tiraamp dubbii ofii fixannaani paartiin Demookiraatii yaada isaanii irratti dubbii tana irratti yaada isaanii kennan. Dubbii tana nam paartii Demookiraatii keessa godina Atilaantaa Joorjiyaa bulchuuf dorgomeetiin dhabe gama Demookiraatii jechuu Steesii Abiraamti dubbate. Walqixxummaa dhugaatii fi mal jireenyaa jabeessineetiin biyyaa hojjechuu mallee jette. Pireezidaantii Tiraampitti dhugaa himuu feena akka inni itti biyya qajeelchee deemuun ulfeessinaafi ammoo jabeessinee dhugatti himuu feenaa jette.
But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity that defines America.
Akkana jedhu akka inni dhugaa nutti hin feene akka inni hojii isaa ulfeessullee hin feene Ameerikaan nama gosgosaa keessa jira akkum suniin ulfinni argachuu maltee namilleen ulfinni argachuu malee jennaan jedhe godini keenna hojii Ameerikaa guddinni keenna hojii Ameerikaatii fi waan qajeeltoo Ameerikaaf hojjatan irratti yayyabamtee jette. Tana maleellee Abiraamti biiroolee mootummaa guyyaa soddomii shanii cufaman sunii fi balleessan ta'a pireezidaantii Tiraampeti. Cufaatiin suniin hojjettootii mootummaa Ameerikaa horii jetti argatan. Hojjettootii kuma dhibbi saddeetii iyyuu sa'aatii itti minda isaanii argachuu malanitti hin arganne tuniin waan ta'uu hin qabne waan guddoo rakkoo fidee jette.
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace.
Jireenyi hojjeta keenyataaf siyaasaa tolfachuun ulfinni dhaba. Cufaatiin tunini guddinni dhabuu fi ka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet biyyattiin dhufe. Tunini waan qajeelum dhabuu qofaa miti waan akka namaattuyyuu eenyummaa kenna yarsee jette. Dubbii bulchootii Ameerikaa edi galgal Koongireesii Ameerikaa keessatti dubbatan isaan akkam ilaaltan? Profeesar Mohammed Xaayiroo godin Teksas Daalasitti Profeesar Dinagdeeti Koollejjii Kooleen barsiisa. Nama armaan durallee Seneetii Ameerikaa ta'uuf dorgome. Dubbitan akkamitti ilaaltaa jenneetiin?
Haasofni kun haasawaa warri Dimookiraataallee waa keessaa fudhachuu danda'u, warri Rippablikaanaallee waa keessaa fudhachuu danda'u. Rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru Dimookiraataaf Rippablikaana ilaalcha jarri garaagarummaan qaban kana walitti xiqqoo dhiphisuuf walumaa galatti haasawa garee hin godhatin waan akka duraan pireezidant Tiraamp beekamuun tuwiit isaa waan inni katabuurraa adda ka ta'e ka namni marruu keessatti uf arguu danda'u waa keessaa fudhachuu danda'u tokko jedhee akkasitti ilaala.
Maal fa'a maal fa'a fakkeenyaaf?
Tokkoffaa gaafaan ofiiran godhee criminal justice reform seera yakkummaa akkaataa nama itti adaban waan akkanaa kana jijjiiruuf fooyyessuuf jecha reform gochuuf ani hedduu irratti haga danda'uun dalagee jira. San irratti dalaguun isaa hedduu waan na gammachiise keessaa hafaa isaa san keessaa tokko first step act ka jedhaniin kaasi dura inni dabarse ka nama yakkame akkaataan itti faladan akka jijjiiramu. Waan san waan jijjiiraniif hedduu waan nama gammachiisu tokko sani seera saniin nama bahe tokko Maatiyu Shaansi ka jedhan nama gurraacha fidanii achitti isallee mudhisee Trump isallee irraa haasa'e wanni tokko na gammachiise keessaa tokko sani. Infrastructure dildilaa fi karaa fi waan akkanaa kana waan karaan Ameerikaa infrastructurii takkaahuu karaan amma isteeta mara oli hidhu kunniin dildilli isaa kun haga jaarame ganna jahaatamaa ol hedduun isaa. Hedduun isaa jaaree jira. Fakkeenyaaf Minneapolis wayita tokko dildilli cabee kan Mississippi gubbaa namni hedduu dhumate. dullummaa irraa jecha waan sanillee hin fooyyisan an dimookiraatiin waan akkasiisan waan fedhaniif waan wajji dalaguu danda'an tokko sani waan hedduu wanni pireezidant Tiraamp dubbatee kun kiriminaal jastiis kana rifoormii isaa.
Adoo kan jennu dubartiin tokko Ameerikaa yoo deette sila seerii guyyaa hagam ulma taa'uu maltee jedha. Akka biyya fakkeenyaaf Scandinavians akka Norway faa yoo laalleetiin jedhe Sweden faa yoo laalleetiin jennu Ameerikaan takkasii hin qabdu. Waan irratti namni irratti akka malee waliigal keessa tokko Ameerikaa dubartii yoo deette ulma dheeraa taa'uu akka dandeettu kan irraallee paartiin lamaarraa waliigalanii akkamirra laaltan.
Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu paid family leave namni hedduun Tiraampiin akka inni itti beeku akkasii miti garuu dubartii yoo deesse horiillee argattee manallee akka haga ta'e tokko jedhee innillee waan san dubbatu seerri dubartii yoo deette ulmaa baatu biyya kana akkuma kaampaniiti malee seerri federaalaa tokko hin jiru. seera federaalaa itti godhanii maandatorii jechaan filannoo malee kaampaniin cuftu akka dubartiin hagam mana taa'uu qabdi waan jiru waan akkasii kaagan asu waan gaafa seera tuman dubbatan garuu baatii takka haa taa'u baatii lama haa taatu gaafa isiin deessee mana ooltu kana damoozni isii hin kafalamaafii jecha kun amma seeraan yoo tumame seera federaalaa yoo ta'e kaampaniin seera ofii itti godhachuu waan hin dandeenyeef kaampaniin maruu kafaluu qabdiifii jecha haga dubartiin mana teessu sun sun kun ammootu deeggarsa dimokiraataaf rippaabilikaanaa fi uummata indipendantii illee waan qabuuf waan jara waliif fidu keessaa tokko sani jecha.
Dansa. Gamkaaniin ammoo gaaf dorgomte gaaf sanitti Ameerikaa ta'uuf dorgomte waan hedduu jireenya Afrikaa illee wayyeessuuf akka Ameerikaa fi Afrikaan waliin hojjechuu danda'an illee gar dinagdeetiin yookaan ammoo gar ikoonoomii illeen waan waliin hojjechuu malan kaajette irraa dorgomtee jira. Gara Dimookiraatillee dubbii isaanillee caqaftee Ripaabilikaanillee caqaftee wanni Afrikaan keessa argattu san keessa ooma argite dubbitan keessa gama lamaan paartii lamaan irraayyuu.
Kallattiin waan Afrikaan dubbanne garuu wanni an keessaa fudhate waraanan dhumanne feenuu jedhe. Biyyiti guddoon akka Ameerikaa tuni waraanan dhumanne ittiin seentuu jedhe. Kana irraan wanni fudhadhe maali? Asiin dura mootummaan Ameerikaa qarqaarsa Afrikaa kennitu silaafuu mootummamaa kennanii yookaan mootummaa illee yoo hin taane NGO'f kennan hedduun isaa mootummaaf waan deemuuf mootummaan Afrikaa akkamii akka ta'an marruu hin beenna. Waan kana ammootu irraa uf adabnaa waraana illee hedduu ittiin seennu inni jedhee dubbate san akka protectionist jedhee fudhata namni hedduun. Jechaan Ameerikaan qoollifattee ofii as deebitee manuma ofii qulqulleeffachuu qabdii waan jiru tokko. Anammoo akka itti hiike zamanni gartee ameerikaan dikteetara gargaar nama ofii miidhu mootummaa dimookiraasii hin qabne mootummaa nama hiitu nama ajjeeftu gargaartu gabaabbataa deemaa akka jedhutti hiikkadhe sanan akkasitti fudhadhee waan wanni lafarra jirullee gargaarsi mootummaan ameerikaa amma doktor abiy fa'aa keessaa uu kennu kun yoo laallu waan akkasii san waan mirkaneessu fakkaata.
Haasoo pireezidaantii kana kanirraa maal irraa baran?
Waan hedduu irraa baran. Tokkoffaa State of the Union jechaan biyyiti tun waggaa darbe akkam turte maal keessa dabarte kana riippoortii biyyaaf kenna jecha pireezidantiin. Kuni waan guddaa tokko waan dalagellee hedduun silaa waan namni waan balleessu tokko gaduma qaba. Waan midhaase tokko akkana godhe akkana godhee kan itti dubbatu. Waan ammoo uf dura deemu kan itti tilmaamu waan kana godhuuf deema jedhee kan itti himu tokko. san irrallee dabree ammootu biyyaaf waan gaarii tokko biyyittii dimookiraasii qabdu pireezidantiin isii gabba'ee waan dalag gadi ba'ee uummataa himuun waan gaarii tokko waan akkasii.
Waan balleessu fakkeenyaaf waan himin qaba dubbii paartii lamaanii irraa wanni balleessi warra akka balleessaa fudhate waan dhageenyi qabna.
Waan akka balleessaa silaaftu beekta pireezidantiin tokkollee hin dubbatu. Ana ganna digdama State of the Union gara soddomaa dhaga'ee jira biyya kanan. pireezidantiin tokkollee waan balleesse kana balleesse jedhee hin himu kun ammoo wama eeggamu wama tolche qofaa kana tolchee akkana godhee akkana godhee dheehu dhaata waan haarawallee hedduu hin dubbatan state of the union kanatti waan wama yoo waan haaroofnillee jiraate haasawa dura gadi baasanii akka namni dhaga'u godhan gara adda addaati waan itti deemullee hima. The voice of America.